turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi kuri mikro i washington dc muzindukanye na diane ninahazwe hikaze rero mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muti twabagiteguriye iki nk'uko vyama iminsi yose ya mungu turahera kuyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari asekurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo inyuma y'ico kiganiro tuca tubashikiriza dusangira ijambo ongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi bacu amakuru reka tuyahere dar es salaam muri tanzania haraye habereye inama y'abakuru b'ibihugu biri mu ishami ry'ibihugu vyo muri afurika y'umuseruko eac n'ivyo muryango wa afurika y'amajepfo sadek ni inama yari igamije gukemura ibibazo vy'intambara n'umutekano wa kongo ivyafundikiwe n'abayitabiriye tubibaze umenyesha amakuru wacu temitsocle mutijima iyi nama yigaga ku buryo bwo guhosha amakimbirane n'intambara zugarije uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yahurije hamwe abakuru b'ibihugu icyenda n'intumwa zihagarariye abandi baperezida bane bo batashoboye kuyitabira perezida paul kagame w'u rwanda yitabiriye inama imbonankubone i dar es salaam muri tanzania ni mu gihe perezida felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo we yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga Joao Lorenzo perezida wa Angola akaba n'umuhuza wagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu biganiro by'amahoro bya Rwanda nawe ntiyari muri iyi nama yaserukiwe na ambasaderi Tete Antonio minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe ntiyitabiriye yarahagarariwe na minisitiri w'intebe Lieutenant General Ndirakobuca Gervais nk'uko bikubiye mu myanzuro yashyizwe ahagaragara nyuma y'iyi nama aba bategetsi bagaragaje impungenge batewe n'uko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirushaho kujya habi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bityo iyi nama yabahuje isaba ko haba agahenge no guhagarika imirwano bwangu abakuru b'ibihugu binyuze muri iyi nama basabye ko aya makimbirane yakemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro bya rubanda n'ibya nayirobi inama yabo yasabye kandi ko abagaba b'ingabo z'ibi bihugu bahura mu gihe kitarenze iminsi itanu bagatanga imirongo ngenderwaho mu bya tekiniki yerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu bindi aba bagaba b'ingabo bagomba gutangaho umurongo harimo ibirebana n'itangwa ry'imfashanyo y'ubutabazi cyo kimwe n'umutekano w'umujyi wa Goma n'ibice biwukikije hakabamo ibijyanye n'ifungurwa ry'imihanda y'ingenzi inyuzwamo ibicuruzwa biva cyangwa bijya mu mujyi wa Goma cyo kimwe n'ifungurwa ryihutirwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC basabye kandi isubukurwa ry'ibiganiro bitaziguye hagati y'uruhande rwa leta n'impande zose zirebwa n'iki kibazo yaba iza gisivili n'iza gisirikare harimo n'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu ibyo biganiro iyi nama yanzuye ko bigomba gushingira kuri gahunda ya Rwanda n'iya Nairobi inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri iyi miryango yombi yahamagariye kandi ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo nk'uko yemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yasabye ko hashyirwaho uburyo bw'ivanwa ku butaka bwa Kongo ry'ingabo z'amahanga zitatumiweyo kandi bugashyirwa mu ngiro aba bakuru b'ibihugu bavuze ko biyemeje gukomeza gushyigikira repubulika ya demokarasi ya kongo mu guharanira ubwigenge ubusugire n'ubutavogerwa cyo kimwe n'amahoro arambye umutekano n'iterambere byayo iyi nama kandi yasabye ihuzwa ry'ibiganiro by'amahoro bya nayirobi n'ibya rwanda no kubyongerera ingufu ku buryo birushaho kuzuzanya iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya yase na sadek ibaye mu gihe intambara ishyamiranyije inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya leta ya kongo ikomeza gufata intera ma makumyabiri na gatatu nyuma yo kwigarurira Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru ubirototera Bukavu umurwa mukuru wa Kivu y'epfo kugeza ubu ntibiramenyekana niba ibyasabwe n'aba bakuru b'ibihugu biza kubahirizwa imirwano irimo gusatira Bukavu igahagarara intambara ya ma makumyabiri na gatatu kandi yateje amakimbirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi bo muri iyi miryango yombi byose bishingiye ku birego bishinja u Rwanda gushyigikiriza inyeshyamba ruziha intwaro n'ibindi bikoresho cyo kimwe no kohereza abasirikare barwo kujya kurwana ku ruhande rwazo ibyo ariko ubutegetsi bw'u Rwanda burabihakana nubwo raporo z'imiryango mpuzamahanga zidasiba kurutunga agatoki kugira ukuboko gukomeye muri izi ntambara zo mu burasirazuba bw'igihugu gituranyi cya Kongo hagati aho tukivuga ku bya Kongo Uburundi weruka kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu umwe mu bategetsi mu gisirikare c'u Burundi yahaye no makuru bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP avuga ko ibatayon y'abasirikare Uburundi bwarungitse yashitse mu buseruko bwa Kongo kwa kane wino zino ndwi uwo mutegetsi mu vya gisirikare n'abandi bategetsi babiri mu vy'umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa bavuze ko ibatanyo Burundi bwarungitse igize iya cumi na gatandatu abahaye amakuru AFP na bagenzi bacu bakorera igisata c'igifaransa ngaha kw'ijwi rya Amerika birinze kuvuga yamara igitigiri c'abasirikare bashasha Uburundi bwarungitse muri Kongo gufasha abasirikare ba leta y'ico gihugu mu ntambara barimwe n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo AFP ivuga ko Uburundi bwari busanzwe bufise muri Kongo ingabo zigera ku bihumbi icumi mu minsi yahera umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu Kirundi yameremeye ko Uburundi bufise ingabo muri Kongo ariko nawe nyene yaranse gutombora ibitigiri vy'abariyo yavuze ko bahagaze neza AFP ibandanya kuvuga ko Uburundi burungitse izindi ngabo muri Kongo mu gihugu haguka abarwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bashobora kugaba ibitero no uh, kwigarurira ibice bitandukanye vya Kivu y'epfo mu ndwi iheze bigaruriye Goma umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru ijwi rya Amerika tubandanize ku kiganiro ejo
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kandi n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi muganagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari jya muri kumva muri studio cyangwa se kuri mikoro ndikaremera patrick mbaye ikaze
dataninde dataninde dataninde
abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana bumwe muri ubwo burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya cumi n'icyenda y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo ibitandukanye rero n'ingingo hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi bakunzi rero bacu mbere y'uko dukomeza munyemerere nakire mugenzi wanjye bazubagira fredawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize njye ndibuze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye i rurinda kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo reka dukomereze ku butumwa bwa nkuru nziza pascal uherereye irongi aragira ati ntibyari bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi jyewe numva ikigo kibifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize reka dusoreze ku butumwa bwa charles uherereye kicukiro aragira ati niga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi yari ashoboye pe ko yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite nawe wari uzi ururimi rw'amarenga urumva byamusabaga gufata mu mutwe buri kantu ako ari ko kose ku bwanjye rero mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ntibikarabagore bashaka ababasemurira inshuti rero ndetse namwe bakunze b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
dataninde dataninde dataninde
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ese ku mwana we mwana nyina data ninde kuko uyu kwamfata njyewe bintera amakenga nk'uko twatanga ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akuriramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukamugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukanywa n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko akoreshwa muri urwo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi be bombi hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se se umubyara bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga kugira ipfunwe kubura uburenganzira bwo kwandikwa mu irangamimerere kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi be bombi kandi bakiriho inshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemere twakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho nge ndibuze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro
umwana mwana we naramubohoye ndamutangarira yarandehebye nza kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda hindura imirimo Kanzayire Epifani afite imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro wo guhisha se umwana babyaranye njyewe icyo nakoze ni kimwe mpindura imirimo njya ahandi hantu kure ntiyongera kumbona ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye umwana wanjye kugeza iyi saha ntabwo azi se yarankomerekeje byara mbyara ndi njyenyine ubuzima bukomeye busharira umuryango uranyanga urantererana bitewe n'uko na- nabimishije ikamba nk'ababyeyi nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyitaho bituma numva muzinutswe n'umwe agize imyaka irindwi atangiye kubimbaza ariko mubwira ko papa we ntawe uriho reka se ko atazamenya amakuru avuye we n'abaturanyi nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye nyuma yaje gushaka urundi rugo ubwo rero ndumva nta nta mpamvu yo kumumwereka kuko ntacyo amaze mu buzima bwe nta n'icyo yamumariye na kimwe yabayeho kuntera igikomere uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye numva abagabo bose bameze nka we ntabwo mva ko ari uburenganzira umwana yafatijwe bwo kumenya ababyeyi be bombi kandi bariho Eh, ndabizi cyane nzi ko ari igikomere kuri we abayeho azi ko nta papa agira azi ko papa we yapfuye narabimuhishe kubw'impamvu z'umutekano wanjye ni igikomere ufite ni n'igikomere ku mwana yego ntabwo utekereza ko umunsi umwe yarakuze ashobora kuzagira iyo nyota yo gushakisha se ntabwo yatekereza kumushaka twabaga mu mujyi wa kigali uyu munsi mbi rusizi ah, azi ko nta se agira njye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura ejo bundi aza- azagera mu mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi Kwa- ku ishuri narabirangije nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye nanjye ubwanjye niyibagije ko uwo muntu akibaho twakundanye imyaka ine wumva nta kwicuza kuri mama Ah, kubera ko twari twakundanye namukundaga ntago nicuza kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga iki cyo gihe mba narakuyemo inda simbyara uwo mwana ntago rero nagombaga gukora ibyaha birenze kimwe usibye uyu hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri iyi ngingo yo guhisha umwana se baretsa ku mpamvu zishobora kubitera burya uko umuntu mubanye n'uko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere iyo ntabwo umuntu afite se ubundi waba umwereka umwana ngo bigende bite ubwo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenyera hari umuntu nzi nyine umusore yateye umukobwa inda aramubwira ati se nk'ubu ko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute ubundi umusore aramubwira ati ngeneye nk'umukobwa inda namubwira ati ukayikuramo nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe umubyeyi ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda ubundi ahitamo kwigwariza ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije icyakora n'ubwo bavuga ibi bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka iyo nyina yamuhishe se iwo yamubyaranye nawe iyo arangije gukura atangira kubaza ku mama papa n'indi ubwo rero nyina agatangira n'ubundi kumubwira ati so nawe unabyaranye nawe ati yaragusize aragenda imigabane yo kumuha nayo umwana nyine arakura akabona abandi bana bari kuvuga ngo papa yaba yabaye n'umusore igihe cyo kugabana cy'imigabane kugira ngo bamuhe ikibanza noneho we iyo yabuze nk'umuntu umuha ikibanza adafite se nabwo rero bimubera imbogamizi agira ipfunwe iyo ambajije ngo mama ngo papa abahehe ndamubwira nti papa wawe ni uyu kandi ari sekuru hari n'igihe umwana yandeba mu jisho rye akumva atanshaka kuko ndi kumuhisha se kandi se arahari ntabwo namubyaranye na papa abandi bana bagenda bamucomekamo amakuru amakuru ati nyamara weho uri ikirara ntabwo ugira so twebwe dufite ba papare twambara agakweto keza ashobora no gutaha afite umujinya akakwiba umwana ahungura n'ihungabana bikaba ngombwa yuko anishora no mu ngeso z'ubusambanyi kubera ko nta mubyeyi ufite umwitaho nkeramugana aniseti umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba itabu akaba inzobere mu mibanire ya muntu avuga ko guhisha umwana se babeshwa ko batabaho cyangwa se ibindi ari amakosa cyane cyane nko kuba wenda eh, harabayeho ub- icyasha mu rukundo ha- hagati y'umubyeyi wamubyaye cyangwa y'umukobwa wamubyaye n'umukunzi nta kintu na kimwe cyakagombye kubamo ntacyo nihe mpamvu se mubona ishobora gutuma koko wa mugore wa mukobwa yahisha umwana se nko kuri ba bakobwa babyaye inda zitateganyijwe impamvu zimwe zishobora kumuturuka wowe ku giti cye uburyo imibonano yavutsemo uwo mwana yakozwe aho yakorewe igihe yakorewe agafata icyemezo cyo guhisha umu- umwana isi kubera wenda gutinya icyasha cyamuzaho kikajya no ku muryango we uburyo bwa kabiri ni uko nka se w'umwana ashobora kumushyiraho ibikangisho cyangwa se akavuga ati ndagufasha mu buryo bwose ariko uramenye ntuzaye bizagenda gutya." bishobora gutuma nabyo akomeza kumuhisha icya gatatu umuryango w'umukobwa kubona ku- kumenya n'uwo se w'umwana ugategeka umukobwa wawe kutazamuvuga cyangwa se avuga mu muryango wawe babona yuko utari ku rwego rwabo bityo bakaba bamubuza bati uramenye ntuzabwire umwana wawe yuko yabyawe na runaka ese uretse ibyo byiciro mutubwiye ah, bishobora gutuma cyangwa se bitanga impamvu umubyeyi cyangwa umukobwa ashobora guhisha se umwana mubona bigira ngaruka ki ingaruka zabyo z- mbere na mbere ku bana bwa burenganzira yabuze uburenganzira ku mubyeyi kuko umwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi bwa burenganzira ku izina rye hari ubwo nyine bamuha izina ukabona ni izina ry'ibigenurano ririmo ibintu ibintu bita- bitari kwifuriza n- neza umwana afite uburenganzira bwo kwiga ariko urimo kumva yuko eh, umwana wiga ufite umubyeyi ufite ababyeyi babiri n'uwiga afite umubyeyi urimo kumva ko uburenganzira bwabo ntabwo ari bumwe ariko hari n'izindi ngaruka ku mibereho ye cyangwa se ku mitekerereze agira ikintu cyo kwigunga pe kuko uh, abandi bana ajyana n'abandi bana bo gukina ati papa runaka papa runaka we yabaza papa we bakamubwira bati "Uh, hari n'ubwo ababyeyi bamubwira ngo wacyana werekera aho ngaho ibiki byose no kumva ko we aya magambo akamutera kwigunga bishobora kumutera guhura n'ipfunwe atangira kujya yivumbura no ku babyeyi be kubura uburere kuko nimba arimo kurerwa n'umubyeyi umwe arimo- abandi bana bafite ba se bagomba kubaho akabona babaguriye agakweto babaguriye iki wakumva yuko atangiye kwanga ubuzima impuguke mu mibanire ya muntu ni izihe nama mutanga icyakorwa mbere na mbere ni ukwigisha guhozaho mu kwigisha cyangwa muri bya bihe byo gupimisha n'ibiki byose kuko ntekereza ko bariya babaza abaganga ba- bize ibintu byo gufasha abantu ba- bafite ihungabana bafite iki bagatangira kujya babakorera iby'ubujyanama byo kubatega amatwi kugira gute noneho batangira kubona yuko icyo kintu kiriho bagatangira kubateguza izo ngaruka zizabaho umubyeyi noneho we akaba yajya no kubyara deja iyo yaramaze gu- kuvamo icyo kintu cyo kuzahisha umwana u- umubyeyi we w'umugabo abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko usibye amakimbirane cyane ashobora gushamikira ku guhishwa se kuri bamwe mu bana bikozwe n'umugore cyangwa umukobwa byima uburenganzira umwana bwo kwandikwa mu irangamimerere ndetse no kuvutswa uburenganzira bwe bwo kurerwa n'ababyeyi bombi kandi bakiriho nyindisha imwonore iki ni ikiganiro ejo
ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi ibiyaga bikibirindura umwana ni umutware
aha ngahe nguko rero dushimiye cyane abaturage baganiriye na ishimwe honore batubwiye impamvu kuri bo bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye zimwe muri izo mpamvu batubwiye ko harimo nk'ubuhemu baba barakorewe n'abo babyaranye cyangwa se kuba umwe mu babyeyi yakihakana umwana ndetse kandi no kuba ba yamutererana mu gihe cyo kuba yarera uwo mwana bikarangira ahisemo kuba yahisha umwana umwe mu babyeyi tunashimiye kandi cyane umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba ariyo yitwa yutabu witwa nyiramugana aniseti akaba ari n'inzobere mu mibanire ya muntu watubwiye ko kwima umwana uburenganzira bwo kumenya se bigira ingaruka mu mikurire ye nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi nimutwandikira ubutumwa bugufi munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe
data ninde data ninde data ninde reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ese ko umwana we mwana nyina data ninde kuko uyu wafata njyewe bimera amakenga ese ni data mbwira data ninde ese ni data mbwira data ninde sinshaka kugukomeretsa ni ukuri nshaka kumenya wenda hari byinshi ntazi mu buto bwawe mama n'ishuri ribanga mama ntazicwa n'agahinda dore unita data ambwira n'ikiniga simenye niba ari impuhwe cyangwa mukora mu mavu uwo ari we wese yamagutuza icyo nifuza jye nuko nashimisha ababyeyi banje amanyina datanine kuko uyu wamfata njyewe bintera amakenga ese ni data mbwira data ninde ese ni data mbwira data ninde sinifuza gukomeza kurira buri munsi uko hapfuye umugabo wese duturanye nibwira ko ari data kuko nshidikanya uwo tuba niyambonya tonoma nk'intare mama wowe uzi ukuri ukamenya n'ikinyoma uramurujijo uwo ari we wese yamagutuza icyo nifuza njye nuko nashimisha ababyeyi umwana we mama nyina data ninde kuko uyu wamfata njyewe bintera amakenga ese ni data mbwira data ninde ese ni data mbwira data ninde
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
abakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku ngaruka zigira ku bana bahishwa ababyeyi babo ndetse kandi mu kiganiro cy'uyu munsi twari turimo turarebera hamwe icyakorwa kugira ngo amakimbirane aba ari hagati y'ababyeyi ataba intandaro zo kuba umwana yakura atazi umwe mu babyeyi wiwe cyane cyane nka se umubyara muri iki kiganiro twumvise bamwe mu babyeyi bahisemo guhisha abana babo abo babyaranye batubwiye kandi ah, n'impamvu yabiteye batubwira ko zimwe muri izo mpamvu harimo ubuhemu baba barakorewe n'uwo babyaranye harimo kuba barabihakanye ndetse bakihakana n'umwana cyangwa se kuba barabatereranye mu gihe cyo kubarera bityo bagahitamo uwo mwanzuro wo kuba batazigera na rimwe bereka umwana uwo babyaranye mu kiganiro ejo kandi nanone twumvise umwarimu muri kaminuza y'ubugeni n'ikoranabuhanga ya byumba yitwa yutaba mu magambo ahinnye witwa nyiramugana aniseti akaba n'inzobere mu mibanire uvuga ko amakimbirane y'ababyeyi adakwiye kuba intandaro yo kuvutsa umwana uburenganzira bwo kurerwa ndetse no kumenya ababyeyi be bombi kandi bakiriho
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
inshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo nta dusoreye ikiganiro ejo cya none mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro by'umwihariko mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uwamahoro we wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo ntakagaruka mwari kumwe nanjye karema patrick nawe ubutaha abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
mu gashyamba ntumbeho y'ubutitani watoye mama wawe amaze kugufubika niwo yagukize n'ubu nta gacu kaho aherereye icyo tuzi ni uko yatwise inda atateganyije wenda yahunze itotezwa ry'umuryango wenda yari yahuye ntabwo akiriho niba akiriho wenda azaza icyo ngusaba ni ukuri uzamubabarire
When I zaza, when I zaza, when I zaza n'amarira ku maso, yo. When I zaza, when I zaza, when I zaza n'intimba ku mutima, uzamubabarire, eh, eh, uzamubabarire, yo. uzamuha imbabazi uzamuha imbabazi
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mwarimu azindukanye na diane ninazwe ndabasigaranye bagenzanje muri dusangira ijambo
Yamaze amezi icyenda ari